Vaayirasiin koronaa addunyaa miil jalaa guure manarrare humedduu fixe humedduu fayyelle faayidaa biyya addunyaa yookaan dhibuu jiru kun inni warra horii qeencaatu hin bulu looni gaalaaf re'ee hin bulu tumaan tolchuu danda'a. Taahiraa Mohammed Shariif Biraayiten Yuuket Yuunivarsiitii Suuseks Inistituutii Qorannoo Guddina Addunyaatti qorannoo hojjechuun beekamtutti barumsa dooktarummaa yookaan PhD fixachuu jirti. Balchooma yookaan ammoo dansooma warri horii vaayirasii koronaa kanarraa wal dandamachiisuu fi waliin qarqaaruu jiru jettetti keenyaa godina isiyolloo keessa olloota afur keessa deemteetiin qorachuu jirti. Korbeessa, Bibbii, Lakkoolee fi Kinaa. Ollaan kun Naayiroobii irraallee kiiloomeetira dhibba hedduu fagaatan mana akkamii dansaan qaban bisaan dhugaatii dansaan argatan lagwaa sootii waraabbatan ollaan finna akkana kee jiraatu kun vaayirasii koronaa irraa dandamachuu danda'a. Warri isiyolloo baadiyyaallee dabaleetiin ganam cufaa iyyuu aanan litiri kumkurnya hedduu makiinatti faatee naayiroobii gurgurata. Naayiroobiyaan vaayirasii koronaa irraa eegan jedhaniitiin mirga bitaaf dura duuballee yaayyuu cufan. Seenallee hin bahu qaba ittiin deebi'u. Keenyaan manneen barnootaalleen cufa. Warri kompiitara qabu kompiitararra barata. Qormaatii biyyoolessaa ga'uu jira. Ijoolleen baadiyyaa maan ta'an jireenyi olloota baadiyyaa keenyaa afran xaayiraan keessa deemtee qorattu kunini korbeessfaa biibbiifaa lakkooleef kinaani jireenya baadiyyaa oromiyaa hedduu wal fakkaachuun oolu. Amma meeqa xaayiraa deebina. Vaayirasii caala seera vaayirasii koronaatiin to'achuuf baasanitti jireenya nu dhowwuu jira naan jedhanii jette isii qorannoof. Keenyaa godin isiyolloo keessa bilbila arge dubbiseenna.
Namni keenya horii qeenca kun bir irrallee fila fagoo jira. Elmatee aannan isaatti elmatee gurguratee bula. Horii isaa kan gurguratee nyaatee bula. Iskuul keenyaa cufa yoo cufan cufa onlaayin baradhaa jedhanii amma namni keenya horii qeenca kun tokkollee ibsee hin qaban. Amma ilmaan cuftunuun egzaam naashinaal egzaam cuftunuu tokko amma akkana ilmaan taa'anii wal dhaqqaban tunuun qarmiidha guddoo. Ministaan edikeeshinii waan inni jedhu naashinaal egzaam illee duratti hin dabarsanuu cuftunuu akkuma akka deemsiidha. Amma ilmaan amta akka Naayiroobii jettuun ilmaan keenya cuftu teessee barachuu jirti. Ammoo kalaf keena sabii keenya warra oduu keenya sun tokkollee barachuu hin jirtu. Fakkeenyaaf isiyolloo laftee hansoomuu jirtuun lafa diiram cufayyuu aanan garsee ganti ta'uu danditaasi kum torbaatama Naayiroobii gaffidan diiram cufayyuu gaffidan. amma yeroo akkan cufa qabu kana gaariin akka durii isaan hin deemu. Gaariin deemamu gaarii tokko tokko sagalee gaariin tokko tokko sagalee kunneen akka malee beesa nama dalatu. Amma namni aannan ergatee waan doolaa yookaan ten doolaa akkas keessaa argatu hojii amma kan itti jaramtee gatiin gaarii san ergachuullee namatti akka malee dhiphatu. Diiramti Naayiroobii cufanii ennaan baasiin tokkollee hin deemu ammoo looriin ni baasii reeshoon bifa namaaf ta'uu ta'ee jira. Sun amma hojii inni jiru gatiin isaallee guddoo.
Warri baadiyyaa aannan naayiroobii gurgurata. Amma naayiroobii vaayirasii koronaa kanaa jedhaniiti waan cufaniif geejjibii itti seenuu hin danda'u. Warri durii aannan makiinaa yaabbateetiin aannan naayiroobii gurgurata kana achi dhaquu hin danda'u. Warri horii hin bulu warri aannan gurguratee bulu rakkoo ka'ee jira jechuu jirta.
Akkami koronaa vaayirasii kana jedhanii dhufee namni cufayyuu harki dhiqadhaa jedhanii maskii keewwadhaa. Amma keenya keessaa riisaarchi saayitii tokko lakkoolee jedhanii tokkolleen korbeessaa jedhan akkuma malee fagoo isin jalloo taa'uun irraa. am laksuun keessumas tokkolleen qaban poolisii deemee nam laalee nama ittiin keewwatiin walii qaban kanaafuu kullee nama akka malee dhiphisumas kanayyuu namni gabamintiin namaan kennu hospitaalii irraa bitatan jiru.
Mee fakkeen warra lakkoolee jireenyu warra jireenyu warri korbeessaa kee jiraatu rakkoo warri kee dabree bisaan argatu natti.
Lafti ta'anii waliin soomuu jiru korbeessa jedhanoonni bisaan dhuganii warri galaanirra fudhatan bisaan xure fudhatanii ka galaana akkasii midhaafatanii dhuman amma jaartii korbeessaa amma hin qabadhaa. February taaree tolofi anaan riifatti intarvii tolchuu jiru fokkaat diskaashin ilmaan yuutii waliin jaartii sun. Naan anan yuutii kee jirtaan isiin gaddeebiit isiin kabootu akkan gaddeebiit hojjamaan jedhan kaan ana bisaan akkan daatachuu jiru leenxii harreetti na jira nyaatee. Lakkorbeessan tuni four hundred and ten household qabbisee mana abbaa warra calla beekaa manni tokko ilmaan jaha torba qaban ammoo as household more than two hundred warri korbeessan tuni ammoo isaallee irratti. sabkaawuntii jira akka gabatee diskiriiptii viileeji lafti xiqqoo jirta baadiyyaa akka jiru irra fagoo kiiloomeetira gara dhibbi lamaa dhibbi lamaaf sagaltama kan akkasii jira lafa baadiyyaa kan akkasitti ibsa hin qabdu kan bisaan hin qabdu baadiyyaa warra horii callaa lafa akkasii jira.
Warra mootummaa fa'a ogeeyyoota fayyaa nama akka nam qarqaaru jirfa waan argite fa'a qabda iyyuu isii olloo kee deemte fuula hedduu ilaaltu.
Inni walumaa nuuf qarqaaraa warra naasee achi kee jiru malee warra tokko jirta community health volunteer jedhanu. Diddama akkasiin ga'a warri amma warri kun himaa warri jedhan korona kanallee waan feesbuuk fakee ilaalle akkas hin beeknu malee tireeniin tokkollee waan tokkollee irra hin beeknu maskiyyuu hin qabnu sanitaayiza waan sun tokkollee hin qabnu. guddoo achi deemee dhibi warra kana ilaalee qarqaaruun akkas hin jiru. Antanaaf dhibi warra kana akkamii edee masoon PSDT kan namni akka malee baadiyyaa ka akka malee sirkaaliitti hin dhiyaan ka karaa hama qabu ka jiru warra jiru dhiphuu akkamiin of qarqaaraa hojja inni wanni akka sodaa akka oolaa fa ani mul'isiisan sodaa akkasii akkamiin ani kunuuf qarqaareef danda'a. Wat kan wiilaan from pastoral dhibee kanaaf achi risachi ka'ee lafa kan kabaaddiyaa akkasiin irraa irraa shaggoodha.
Waa warra jiru addunyaatti maa jetteetiin ilaaluu jirta. Dhukkubi kun fakkeenyaaf haa jennu yoo laftaan seene maan tolchuu danda'a?
Malee rakkisuu danda'a. Hojjaan dhukkubi kun dhufu faasilitiin akka health care for example ICU qabdu hin jirtu isheen lollee taa'uun illee hin jirtu. Kanaafuu hojjaan isin akkas lafa gosa dhufte ventileetaa lakkisi sanitaayiza illee waliin argatan malee dhibbisuu danda'an.
Warri maan gurgurate bula?
Caatii miraa miraadanii kaarti gurguratan. amma kwajili koronaa yaayu namni waan sun gurgura jaa arganii poolisii irra fuudhee gubu namni gari dukka xixiqqoo tokko qabanii ni akka vegetable sun tokkollee waraa dhufuu jiru hin jiru gaariin deemanuu hin jirtu waan gurguratu hin qaban namni akkasii kun laayivlihuud warra kwajilii dhukkub kana yaayu laayivlihuudii dhabu jireenya dhabu sonaan akkasii waan firkaalii filakaa jiran faafa kennaniitu qarqaaru malan.
Namni dubbisuu jiru kun Profeesar Gufuu Baate Norway Oslootti Yuunivarsiitii Norwegian University of Life Science yookaan ammoo NMBUtti Profeesar Kitaaba hedduu fi qorannoo hedduu barreessuun beekama. Kitaabni inni barreesse keessa fakkeenyaaf Nomads in the Shadow of Empires, Herder Warfare in East Africa, Climate Adaptation in East Africa, African Environmental Crisis. Tattanaa fi waraqaa qorannoo hedduu barreesse. Warri horii jireenyi isaanii maal fakkaata Afrikaa gambaa keessatti? Akkamiin qilleensi jijjiirama deemu kan dandamata? Lafti isa maal fakkaata? Rakkoon lafti isa maal fakkaata? Dheetiin nama waan hedduu barreessa. Ardaaf waan gabaabduu wal odeeffan. Vaayirasiin koronaa kun dhukkuba addunyaa keessaa nama hedduu galaafachaa jira. Dhukkuba armaan duratti argi. Kanama irratti argan yookaan ammoo horii irratti arganii waan wal fakkaata yookaan ammoo waan walitti dhiyaata hamii wal fakkaatanii jennee gaafan. Dhukkubni kun ciisaa wal fakkaataa jedha. Ciisi dhukkuba bagaafaa. Hirkis akka warri ormaa jedhutti. Sombeessallee walitti dhiyaataa jedha. Warri baadiyyaalleen akkuma warri dira manneen akimii saanitaayizer waan namni argachuuf argachuu malee jedha.
Fula iskuulii itti ijaaran cuf min tamaarii itti ijaaran cuf waan heelti seentaa tokko itti ijaaruu malan qaroma duruyyuu durattu yoo wanni akkana kun gad dhuftellee qarqaarsa karaa kanaa nurree argatan. Dhukkubni kun yoo iyyuu gad dhufa karaan inni namatti hin gad dhufa akkana dofofa fakkaata nam qufaasisa mataan nam buwwaafata. garaachifaan nama dhukkuba dhukkuba akkaan dhukkubni kun ciisama ciisedha nam malee dhukkuballeenitu ciis wanni guddoo namni sodaachuu malee ciis ciisii waan hamtu jedhanii nam barsiisan yooyyuu nam barsiisan biyyiiti warrilleen dhaqee wadhaqee wal barsiisa karaa mufiitu nu aadu mufiitu nu halleen karaa waan kanaan dhowwanii miyyuu jira seerfaabba seerbaaftee waan akkana kan hin ta'ina guyyaa gabayaa yaatan namni akkana yaa malee namni akkana yaayin akka walitti ruukayina jilakkan hin tolfatina jedhee namni wal barsiisa. Warra nam bulchuutti dhufee waan kan cufu namaa tolchu.
Korona kan sila ma'aniin fakkeessan itti muumalan.
Wanni sombeessa sombeessa ka horii jira. Korona vaayirasii kuniin dhukkuba loonii faa yookaan beetta boobin piloonomoonii jedhani dhukkubi kun dhukkuba sombaan ba'u sombeessedha inni nu sombeessi dhukkubama. Yoo horii sombeessi qabaate horii sun horii biyyarra fageessan. namallee hojja inni dhukkubi sun qabaate min isa kopha kennaniifi namni itti yaa'u waan akka sagalee kennaniif malee akeek dhukkuba cufirra sombeessa horiitii wal fakkaataa tuutaanii yaa'an lammeessoo yoo weedduufa dhaatanii yookaan sirbi tokko dhaatanii agi dhukkubi kun dabrutti namni walta bahee waan kan hin tolfatu yoo nama tokko irra dhagaanii nama kan yookaan qarqaarsidan hospitaalatti yaamanii nama kan kopha baasan dhukkubi kun nama hanqatin qabu karaan nama kanaan dhukkuba kanaan hanqatanii yoo wal suutaa hanqatan yoo fulaa tokko kana namni dhibu qabu jiraate ofirraa hanqisan hanqatan.
Xaahir Hamammad Shariif Yuunivarsiitii Sussex UK irraa Profeesar Gufuu Obaa Yuunivarsiitii Noorwee irraa warra lamaanuun galateeffadha.